Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na fide niyo ngabo kuri mikoro muri iki gitondo We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted, it tears at the very fabric of our nation.
uyu ni perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama mu rugendo yagize mu gisagara ca baltimore muri leta ya maryland ku munsi wa gatatu aho yagendeye umusigiti w'abayisilamu avuga ko abanyamerika ari umuryango umwe iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya gato yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi
mwaramutse fidele mwaramutse mwese muduteze amatwi igihugu cy'u rwanda kiragirizwa kugira uruhara mu ruhagarara ruri mu burundi raporo y'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu bagenzura ibihano byafatiwe kongo ivuga ko u rwanda rutororokanya kandi rugaha imyimenyerezo ya gisirikare abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu ntumbero yo gukura perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku butegetsi iyo raporo yashizwe ahaboneje ku munsi wa kane n'itorokanirizo ry'amakuru yo muri Amerika Reuters abo bahenga ba ONU bamenyesha ko babajije abarwanyi 18 b'abarundi bari mu ntara ya Kivu y'amajepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo bagwanya leta y'u Burundi babwiye abo bahinga ko bakuwe mu nkambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu baciye bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare iyo raporo ivuga ko mu babaha imyimenyerezo harimwo abasirikare b'u Rwanda iyo raporo yabonywe n'ijwi rya Amerika ivuga ko abo bagwanyi bahererwa imyimenyerezo ya gisirikare mu ishamba ryo mu Rwanda aho bigishwa bigishwa ingene bakoresha amagerenade amamine amamorotiye hamwe n'amarokete abo bagwanyi bivugira ko batwagwa mu miduga ya gisirikare baherekejwe n'igisirikare cy'u Rwanda babwiye abo bahinga ko amakompanyi imvugo y'igisirikare amakompanyi y'abarwanyi ashikane agizwe n'abashika ijana ijana bahawe iyo myimenyerezo ya gisirikare batandatu muri abo bagwanyi batanze ubwo buhamya bafise munsi y'imyaka cumi n'umunani kandi ngo n'abo babigisha barabona ko ari abana bato nk'uko iyo raporo ibandanye bivuga abahinga bawe ntibavuga ko abagwanyi b'abarundi binjiye muri congo berekanye karangamuntu zabo za magendo zakorewe mu rwanda kugira ngo ntihagire abantu babikeka muri icyo gihugu nk'uko babandanya bavuga ngo umugambi wabo ni ugukura perezida nkuru nziza ku butegetsi perezida nkuru nziza w'u Burundi yamye avuga ko u Rwanda rwisuka mu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na ambasaderi w'u Rwanda muri ONU Gasana Eugene nawe ntitaba telefone yiwe mu makuru y'uyu munsi turabandanya turondera indongozi z'u Rwanda kugira zigire ico zishikirije muri Central Africa ishyirahamwe mpuzamakungu ni riratangaza ibirego bishasha byo gufata abagore ku nguvu byakozwe n'abasirikare ba ONU ba MINUSCA bagiye kugarukana amahoro muri Repubulika ya Central Africa ONU imenyesha ko hari abakenyezi bashika indwi bafashwe ku nguvu n'abasirikare ba ONU mu gisagara ca Bambari iryo shirahamwe ribandanya rimenyesha ko abasirikare bakoze ivyo ari abavuye muri leta ya Kongo na leta iharanira demokarasi ya Kongo ibyo bihugu vya Kongo uko ari bibiri vyasabwe kugira amatohozo yavyo kuri ivyo biregwa ku basirikare ba ONU bajejwe kugarukana amahoro ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch niyo ryamenyesheje ivyo ONU kandi rivuga ko byabaye hagati y'ukwezi kwa cumi n'ukwa cumi na kabiri umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amakuru ku magara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms riragabisha ko atagihugu cyo kwakira amaraso atanzwe n'abantu baje bava mu bihugu birimwo umugera wa zika umugera uterwa n'imibu uwo mugera ugwiriye mu bihugu vyo muri amerika y'epfo cane cane mu gihugu ca brezil kandi ubangamiye abakenyezi bibungenze abaganga bakeka ko uwo mugera wa zika woba hari ico wonona mu bwonko bw'abana bigatuma hari abana bavuka bafise imitwe mito cyane igihugu cya Espagne kimenyesha ko cyatoye uwo mugera ejo ku munsi wa kane mu mukenyezi y'ibungenzi yari amaze iminsi avuye mu gihugu cya Colombia abaye umuntu wa mbere amenyekanye ko yafashwe n'uwo mugera ku mugabane wa burayi nta muti uvura uwo mugera uraboneka ariko amahinguriro y'imiti ariko arakora ibishoboka kugira akore urucanco rwawo perezida wa Brezil Dilma Rousseff yamenyesheje ejo kuwa kane ko bariko bakorana na leta z'umwe za Amerika kugira bakore urucanco rw'uwo mugera ariko bamenyesha ko bizofata igihe Perezida Barack Obama wa leta z'umwe za Amerika yemeye gufashisha igihugu ca Colombia amafaranga n'izindi mfashanyo aho ni mu gihe leta ya Colombia iriko yitegura kurangiza ibiganiro vy'amahoro n'umugwi w'abagwanyi w'abagwanya leta wari ukirwana intambara imaze imyaka irenga mirongo itanu
turagushimiye aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya gato radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere duhere ku yerekeye uburundi aho ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye mu ntara ya gitega rwagiriza abaruyoboye mu migambwe yabo ko babakoresha amabi atandukanye kugira ngo bashikire ubutegetsi ariko iyo baronse ibibanza vya politike ubwo rwaruka ruca rwibagirwa ngo ahubwo ugasanga bariko barishura amabi bakoze ni mu biganiro vyari bimaze iminsi ibiri bibera igitega bikaba vyari vyatunganijwe n'amashirahamwe y'urwaruka rufatanije n'abascout bo mu burundi ni inkuru ya fidel d'antoine nsabimana ndikumwami leonidas yari yaje aserukira urwaruko rwo muri efuneri yemewe na leta avuga ko abanyepolitike babahendesha ibintu bidafasha kugira babakoreshe amabi no kwica birimo
nibaza ko byoba biva ku kuntu abajene benshi usanga atabuzi bafise ugasanga abo banyepolitike baciye babacako nk'ikiraro kuko babaha uburyo baba bafite uburyo barashobora kubahenda kuko baba barihebuye kubera ubushomeri ugasanga biroroshe kubahendesha agacupa cyangwa utuntu tutanafatika bigatuma bashobora gukora ibyo batokoze ni ukuvuga bijya bintu bacanamwo ugasanga bari bapfa utuntu tutanafashe ugasanga harajyamo n'ibintu by'ubwicanyi rimwe rimwe niyo nkuru siriya yaserukiye iporoni nawe nyine yemewe na leta avuga ko iyo abanyepolitike bashyitse ku nyungu zabo badasubira kwibuka urwaruka gushika hashitse ikindi gihe hageze kurondera amajwi kenshi na kenshi haba namba ahubwo gusa barabakoresha mu gihe baba bagomba gushaka ku nyungu zabo za nyungu bamaze kuzironka cabibagira bazosubira kugaruka ari uko hageze kandi ko babarondera kurondera amajwi bakabaprofita mu bukenesiro tuba bafise bakababwira yuko atakindi atari bo bashoboye kuhindura byose kandi tubyihoje ku isi nzima abajene bagiye barahindagura ibintu byinshi mugo ubu unye nta bwigenge bafise nta buryo bafise bwo gutuma ibyo bintu bihinduka ahubwo barabakoresha kugira ngo bishyikire ku nyungu zabo uno musore yaje aserukiye umugambwe SNDD fite duri ku butegetsi bavuga ko mu ntara ya Gitega atabibaza urwaruka ruri mu migambwe itandukanye bafitanye avuga ko bibaniye mu mahoro n'umutekano ahubwo ko bavyumva mu zindi ntara Harerimana Benjamin mu by'ukuri twebwe ibyo by'urwaruka kubana mu mahoro novuga twebwe ngaha mu ntara ya Gitega kugwaruka rubanye mu mahoro haba ruri mu mugambwe canke uwundi canke mu ishyirahamwe runaka twebwe ntavyo dupfa bijanye mu buzima bwa misi yose nabyo dushobora gupfa ngo ni kubera tudasanga imigambi tuguma dukundanye n'ibi byigwa rero tuza turajamwo biraduhuza cyane bigatuma n'uwo bafise ako gatima ko gukora ibitari byo aca yumva yuko by'ukuri umuntu mutari mu mugambi umwe ataco muba mupfa kiretse ko mutamuhije ivyumviro vya politiki ibindi vyumviro vyose by'ubuzima bwa misi yose aba ari umugenzi aba ari uwo mugendana ibijanye n'abajene bo mu migambo itandukanye umujene aba afise ubwenge bwo kwiyumvira mbega kino kintu banumye ni ciza canke si ciza akagikora ari uko nawe nyene yumva yuko yogikora iyo ko gushamirana nako akenshi icyo bikunda kuvako birava ku kutamenya kw'abanyamigambwe bamwe bamwe bataba bashobora gutahura igituma politike ihari mbega politike umuntu ayijamo kugira ashike kuki mbega aho politike ni giki abaje baserukira imigambi mu rwego rw'intara bari batunzwe agatoki n'ugwaruka ko aribo bakoresha bashimye kuruca bararumira ari kumwe muri abo barongoye imigambwe ivuga ko itavuga rumwe na leta kandi yemewe na leta atashimye ko tumuvuga izina yatubwiye ko bafite itegeko ryavuye mu burongozi bw'imigambi mu rwego rw'igihugu ko batoza baravugira ku mamikoro badahawe uruhusha n'uburongozi bw'urwego rw'igihugu rishari sinzi nk'ayajeje gutunganya ibyo biganiro mu ntara za gitega karusi na rutana aratubwira intumbero bari bafise mu gutunganya ibiganiro bihuza urwaruka ruri mu bya politike n'ababarongoye ku rwego rw'intara mu mahangiro dufise nuko urwaruka rwogira inyifato nziza ibereye umwenegihugu inkingi z'amahoro mu gihugu cabibarutse mbere bakanitaho n'ibijanye n'iterambere mbere rushobore kumenya ibibazo na cane cane bisanzwe biruhanze ibiganiro mwene ibi tubitunganya na cane cane mu bihe bihambaye igihugu kiba kiriho kiracamwo na cane cane mu bihe vy'amatora aho usanga haba hariho amahiganwa ya politike ingorane ziba ziba hanze ni cyane cyane ingorane zijyanye n'ubukene ari nabyo bica bituma bashobora gukwegerwa muri ibi bikorwa bibi cyangwa biriya mwomenya ko ibyo biganiro byabereye muri karitsiye ya mushasha mu nyubakwa za diyoseze nkuru ya gitega fide dantuwane sabimana igitega kubw'ijwi rya amerika ku yindi nkuru yerekeye uburundi ishyirahamwe reporter sans frontiere ryishinze guharanira kwidegembya mu kurondera no gushikiriza amakuru ryasohoye ejo ku munsi wa kane itangazo aho rimenyesha ko ryajwe ishinga n'ikete leta y'uburundi yandikiye ibihugu bitandukanye ibisaba ko abamenyeshamakuru indwi bagirizwa kuba barafashije mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bahunze igihugu boshikirizwa ubutungane bw'ibujumbura iryo shirahamwe risaba ibihugu bitandukanye kudatanga abo bamenyeshamakuru ku mvo z'umutekano wabo nayo leta y'uburundi ngo yari ikwiye kureka kuburabuza abamenyeshamakuru ikihutira nyabuna kugurura amaradiyo y'ugawe inkuru y'umunyamakuru wacu diane nininahazwe muri iryo tangazo igisata ca afurika c'ishirahamwe mpuzamakungu ritagira imbibe reporter sans frontiere kivuga ko icuka kiri hagati y'ubutegetsi bw'ibujumbura n'abanyamakuru b'amaradiyo yigenga yaturiwe mu kwa gatanu k'umwaka wahera kibandanya kiba kibi kubw'iryo shirahamwe umufasoni claire kansliba araba ibibazo vya afurika muri iryo tangazo yagize ati kuba ubutungane bw'uburundi bukomeza gusaba ibihugu vyahungiyemwo abamenyeshamakuru indwi bagirizwa kuba barafashije mu guhakwa guhirika ubutegetsi kw'igenekerezo igenekerezo rya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa hera vyerekana ko atashaka na rito leta y'uburundi ifise ryo kuzohava yugurura amaradiyo yigenga yaturiwe kwa cumi na kane y'uko kwezi kwa gatanu nyene claire kansliba yakomeje kumbwira kuri telefone ko ata mpamvu n'imwe yotuma umumenyeshamakuru afatwa ku rugero rumwe n'abashatse guhirika ubutegetsi twe twaratewe amakenga n'ingene muri rirya tangazo ubutungane bw'uburundi bwise bagiye abanyamakuru babise abagumutsi bashatse guhirika ubutegetsi igitangaje ni uko atari ubwa mbere ubwo butungane nyene busabye ko abamenyeshamakuru indwi bogarukanwa byihuta imbere y'ubutungane bw'igihugu c'uburundi aha muranibuka ko nka innocent muhozi aza ndetse yaramaze kumvirizwa twe ku bwacu bisa nk'aho ubutegetsi bushaka kubandanya buburabuza abanyamakuru inyuma y'aho abatari bake banahunze igihugu ku kibazo naco kijanye n'ikibanza uburundi burimwo mu vyerekeye kubahiriza abamenyeshamakuru mu kazi kabo ishirahamwe reporter sans frontiere ntirirasohora icegeranyo cayo gisohoka ku mwaka ku mwaka kizoboneka mu kwa gatanu ariko naho biruko muba muramenya ko uburundi bushobora gutakaza ikibanza bwari burimwo mu mwaka wahera connaître une dégringolade hein, dans, dans ce classement. Ishirahamwe Reporter sans frontières rikaba ryibutsa muri iryo tangazo ryabo ko mu cegeranyo caryo casohotse imbere y'uko amaradiyo yigenga ari mu vyumvirizwa cane i Burundi aturirwa igihugu c'u Burundi cari mu kibanza c'ijana na mirongo ine na gatanu mu vyerekeye ukwidegemvya mu kumenyesha amakuru muri Afurika muri abo banyamakuru indwi barondegwa n'ubutungane bw'ibujumbura bagirizwa kuba baragize uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi harimo umuyobozi w'iradiyo y'abanyagihugu rpa bob rugurika patrick nduwimana aramutswa ubuyobozi bw'iradiyo yigenga bonesha fm inosa muhozi umukuru w'iradiyo na televiziyo renaissance hamwe n'umupfasoni anani yuhire arongoye radiyo isanganiro
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve mu burundi dukubitira mu rwanda aho ihuriro ry'abamenyeshamakuru baharanira amahoro mu rwanda bavuga ko amatora y'inzego zo hasi asigaje iminsi itatu ngo atangure mu gihugu ataramenyekana neza abamenyeshamakuru bavuga ko bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu bazotora batazi neza uwo batoye n'ibyo bamwiteze ko ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na asumta kaboyi ihuriro ry'abanyamakuru baharanira amahoro pagisi puresi bamaze kubona ko nta bumenyi buhagije abanyamakuru bafite ku matora y'inzego z'ibanze azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha bafashe umwiherero w'iminsi itanu ngo bige neza iby'aya matora ndetse babashe no kuyasobanurira abaturage umuyobozi w'iri huriro twizeyimana robert bodwe yabwijwe rya amerika ko niba abanyamakuru ubwabo aribo bajijura rubanda batazi neza aya matora azatangira tariki ya munani z'ukwezi kwa kabiri ari ikimenyetso ko n'abaturage benshi bashobora kuba batazi bazi neza umurimo basabwa gukora abanyamakuru bo mu muryango Pax Press natwe bya twinenze twabanje tureba ibyo tuzi mu birana n'amatora ateganyijwe dusanga mu by'ukuri yaba amabwiriza aherutse gutangazwa uretse ko cyangwa itegeko ryavuguruwe ry'amatora gisa n'isanzwe ariko mu by'ukuri abanyamakuru turi hano benshi ntabwo twari tubizi nanjye ndimo nkeka rero ko n'abaturage benshi baba batarabimenya ingaruka byagira ko kwinjira amatora abantu batayazi n'izihe ingaruka byagira n'abanyamakuru ubwacu twabisa tubyibonaho ni uko mu by'ukuri bishobora gutuma abantu batitabira amatora kubera ko batabitegujwe batabimenya batamenya amakuru ahagije cyangwa se abantu bagatora ku buryo nakita butunguranye ntibatore bashishoze ntibatore abayobozi bakwiye kubera ko babigiyemo batabyiteguye pisi yirari tumwe sigire asanzwe ari umuyobozi w'ikinyamakuru family magazine yabwijwe rya amerika ko nk'abanyamakuru basanze hari amabwiriza yasohotse yasohowe na komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'itegeko rivuga byerekeranye n'aya matora y'inzego z'ibanze z'ibanze nk'abanyamakuru badasobanukiwe akavuga ko byanze bikunze n'abaturage batazi iby'aya mabwiriza ndetse n'iby'itegeko twebwe nk'abanyamakuru ni amahirwe kuba dufite iryo tegeko ariko twibaze se abaturage bo babonye uburyo buhagije bwo kwigishwa iri tegeko hari inzego runaka cyangwa se abantu bari mu nzego runaka batemerewe gutora cyangwa se kwiyamamaza gutanga kandidatire ariko ugasanga ibyo bintu abaturage bashobora kuba batabizi ndetse no kumenya wenda urugero nk'abantu bari mu nzego z'umutekano hasi ku nzego z'umudugudu mu kagari ba daso inkeragutabara umuturage azamenya mu bantu gute ko batemerewe kwiyamamaza umwanya wabaye mutoya ntabwo tuzi niba wenda ari uko bikurikiranye n'amatora ya referandumu yaje asa nk'aho atunguranye igihe cyo gutegura aya matora y'inzego z'ibanze kikaba gitoya ariko ikigaragara ni uko nta makuru ahagije ahari abaturage baganira n'ijwi rya amerika benshi bahurije ko bumvise havuga ko hazaba amatora ariko ntibamenye umunsi n'abazatorwa kuri buri tariki hari n'abazi ko amatora yarangiranye n'amatora yakozwe ya referandumu iminsi bizabera ntabwo turabimenya n'amatariki ntabwo turayamenya nta n'ubwo uzi igihe uzajya gutorera nzi ko ari mu kwezi kwa kabiri ariko itariki ntabwo ndayimenya tuzatora no mu kwezi kwa ndumva mu kwezi kwa gatatu nzi detaye byose barabyigishijwe kubera yuko biravugwa buri munsi kuri radiyo wenda haratabashije kujyayo kubera imirimo imwe itandukanye ariko ubona indwaje umuntu mu bitaro niyo mpamvu ntazi amakuru ahagije ntabwo ndumva rwose ntayazi ntabwo nari nabyumva neza ndumva malariya nkubise mu mutwe mbese ndumva sinzi ukuntu wowe amatora bavuga urayazi njyewe nzi amatora tuvuyemo yo tujyamo ntabwo nyazi nzi ko tuvuye mu mategeko yo gutora itegeko nshinga ibindi ntabwo mbizi komisiyo y'igihugu y'amatora isobanura ko itanga ibisobanuro ku byerekeranye n'amatora ku baturage ibicishije mu nyigisho z'uburere mboneragihugu zigishwa abaturage hirya no hino amatora ateganijweho inzego z'ibanze azatangira tariki ya munani z'ukwezi kwa kabiri azahera mu midugudu tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi na gatandatu hazakurikiraho amatora ya komite nyobozi z'abahagarariye inama y'igihugu urubyiruko mu mashuri yisumbuye n'amashuri makuru andi matora azakurikiraho tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa kabiri nayo abagize amatora y'abajyanama rusange n'abakandida b'abagore mirongo itatu ku ijana mu nama njyanama z'uturere ariko bakazatorerwa ku mirenge ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu hazaba amatora y'abagize biro y'inama njyanama y'umujyi wa kigali kuri uwo munsi hakazatorwa na komite nyobozi y'umujyi wa kigali tariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu nibwo hazatangazwa burundu ibyavuye mu matora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yaragendeye ku munsi wa gatatu umusigiti w'abayisilamu mu gisagara ca baltimore aho yashikirije ubutumwa bukomeye bushigikira abanyamerika b'abayisilamu ku bindi kurinkuru twumvirize eric bagira ubusa uruzinduko rwa perezida barack obama ku musigiti wa leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa gatatu rwatanze ubutumwa bukomeye bw'inkunga ku basilamu b'amerika kandi nk'uko umwe mu bahanga bivuga rwakomeje imigenzereze y'abaperezida ba leta zunze ubumwe za amerika ku gushyigikira uburenganzira bw'amadini kuri byinshi ku buperezida bwa obama ku myaka umunani umuryango w'abayobozi b'abasilamu bari bamugiriye inama yo gusura umusigiti wo muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko yabiteganyaga kuba yageze mu muryango w'abasilamu i baltimore cyafashwe nk'ikimenyetso gikomeye nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'ishuri rya kisilamu muri caroline y'amajyaruguru omidi sofi mu butumwa bwa imeri yoherereje ijwi rya amerika perezida obama yatanze ubutumwa bworoheje We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or turi targeted, umuryango umwe w'abanyamerika iyo hari igice kimwe cy'umuryango wacu gitangiye kumva ko gihejwe ko kitareshya n'abandi cyangwa se ko cyibasiwe birandura inkingi z'igihugu cyacu obama yabwiye abari bateraniye ku muryango wa kisilamu i baltimore ko ahangayikishijwe n'amakimbirane yibasira abasilamu b'abanyamerika ku bitero bya paris na san bernardino yewe n'uwo musigiti wibasiwe n'ihohoterwa You've seen too often people conflating the horrific acts of terrorism with the beliefs of an entire faith. And of course, recently we've heard mwabonye kenshi cyane abantu bakora amahano n'iterabwoba bitwaje imyemerere rusange y'idini ryose none vuba hano nabwo twumvise amagambo ya politiki tutakwihanganira yibasira abanyamerika b'abayisilamu
umukandida mu ishyaka ry'abarepublican ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump ateganya ko atakongera kubona hari abasilamu bimukira muri leta zunze ubumwe za amerika kandi ko yashyiraho n'urutonde rwabo abandi barepublican bahanganye bamaganye icyo gitekerezo ahmed rani ufite ubwenegihugu bwa pakistan n'ubw'amerika n'umufasha we bavuga ko bishimiye obama n'umukandida w'abademokarate hillary clinton kuko barwanya ivangura ryibasira abasilamu obama yavuze ku ngufu za guverinoma ku gukorana n'abayobozi b'abasilamu muri amerika mu kurandura icyageragezwa cyose nk'ubutagondwa bwa bamwe mu basilamu this warped thinking that has found adherents around the world, including, as we saw tragically in Boston and Chattanooga and San Bernardino, uh, is real. So all of us have the task of expressing byararandagatanye our ku isi religious yose faith in a ishyano riragwa i boston chattanooga na san bernardino ibi byose si inzozi ni ukuri ubu rero twese dufite inshingano yo kwerekana imyemerere yacu mu madini mu buryo bwo guhuza abantu aho kubatanya no kubacamo ibice obama yahamagariye abanyamerika ku gutsimbarara ku ndangagaciro za amerika nk'uburenganzira bw'idini kubabarirana no kubahana
urukino rwa nyuma rwa shan iriko ibera mu rwanda ruzohuza repubulika iharanira demokarasi ya kongo na mali mali ikaba yaronse ubwo burenganzira itsinze cote d'ivoire igitsindo kimwe ku busa abakurikiranye izo nkino bamenyesheje ko atagitangaje kubona iyo migwi igera mu rukino rwa nyuma desire hatungimana arabiducira ku mayanga urukino hagati ya mali na cote d'ivoire ni urukino rwatangiranye ishaka rikomeye cyane aho iyo migwi yashaka kuronka igitsindo hakiri kare mu minota ya mbere cote d'ivoire niwe byaboneka ko isumbya mali mbere ku munota wa cyenda boderer furigence umupira wiwe ukaba wagaruwe n'igiti cy'igori muri icyo gice cote d'ivoire yabandanije isumbya mali kizigenza w'uwo mugwi nawe nyene akaba yaronse akaryo ko gutsinda biranka ku munota wa cumi n'umunani marius gregoire akaba nawe nyene yahuje igitsindo cya cote d'ivoire ku mupira wari uvuye mu mfuruka z'ikibuga mu gihe yateye umutwe asigaranye n'umunyegori gusa igitsindo kiranga kwinjira ku munota wa mirongo itatu na rimwe ku buryo bwa mbere bugaragara bwa mari umukinnyi kamara yakoze umupira n'amaboko umusifuzi aca atanga penaliti ariko kuri bari atashoboye kwinjiza kuko umunyegori wa cote d'ivoire yawufashe icyo gice kikaba cyagiye kurangira rero ari ubusa ku bundi mu gice cya kabiri iyo migwi yabandanije yerekana urukino rwiza cyane aho byaboneka ko iyo migwi isa n'iyinganye inguvu ibitsindo byashakishijwe hirya no hino ariko uburyo bukaba bwabaye buke cyane muri icyo gice kuko byanaboneka ko abakinnyi batanguye kunanigwa imipira myinshi ntiyari gishikira n'abanyegori ku munota wa mirongo icyenda umuhagarikizi wa kane ahigiye kwerekana ko bongeje iminota itatu y'agasunuzo Yves Bisuma yaciye atsinda igitsindo ca Mali Mali ikironka intsinzi kubona rero Kongo na Mali arizo zishika mu rukino rwa nyuma abo twaganiriye urwo rukino rurangiye batumenyesheje ko bidatangaje kuko iyo migwi ngo yitwaye neza muri rino shane iriko irabera mu Rwanda bo bamaze gushika muri kimwe cya kane ntabwo nigeze ntekereza ko mari okay nabonaga mari yat- yakinnye neza igihe yatsindaga Tu- tunisi ariko nari nabonye uburyo cote d'ivoire itsinda cameroon ibitego bitatu ku busa nkabona yuko Kame- cote d'ivoire ishobora gushika muri finale ikaba yakina na congo mari kuba yageze kuri uyu mwanya ishobora kunaniza ikipe ya- ya congo nubwo izaba ifite abafana benshi baturutse eh, goma bukavu n'abandi basanzwe bari kanzayire hano muzi ko muri kigali harimo ikaritiye yitwa kanzayire imaze igihe kinini imyaka myinshi ishobora kwempoza nayo ikeneye cya gikombe aya makipe yose ni amakipe ageze finali abimerita urebye ukuntu yaba kongo yaba mari mari kuva yanatangirayo ntiratsindwa umukino n'umwe kongo nayo urebye yakinnye n'u rwanda urebye ikipe yayi- yayigoye cyane yayigoye yagoye kongo ni u rwanda aya makipe rero kubona ageze finale gusa ngewe mbona kongo na mari mari ariyo mbona yuzuye ahantu hose haba defanse haba mu izamu haba muri atake haba hagati hose iruzuye navuga ni kongo na mari nta gitunguranye kinini ku ikipe y'igihugu nka mari Ah, urebye uburyo urugendo rwabo rwatangiriye mu karere ka rubavu ikipe ikiri jene cyane y'abasore bakiri batoya bamenyeranye bamaranye igihe bakinanye ibikombe by'isi by'abari munsi y'imyaka cumi n'irindwi bari bakubutse i dakari muri ah, kani y'abari munsi y'imyaka makumyabiri n'itatu bitwaye neza navuga ni ni ikipe apa ariyo kuba ari ikipe y'igihugu yari imaze kuba nka krebe n'abasore baziranye ariko tukavuga tuti kongo niyo kipe yari inyuma y'u rwanda buri wese ashobora no kuba yavuga kongo ikigera aha yashobora kuba yayiha amahirwe ntabwo avuga ko byagutunguye cyane avuga ko ari ibintu wari witeze ku ruhande rwa kongo nyine niyo kipe ah, mu kipe zose zari zisigaye ahangaha ubonaga ko byibura ifite abantu benshi cyangwa se ifite n'abo bafana benshi cyangwa se ah, yumva ko iri mu rugo kurusha n'izindi zose naho ku ruhande rwa mali mali ngewe navuga niyo kipe impa ntaho imahirwe cyane mino cyane kuko ah, ni ikipe yagaragaje ko ntabwo itinya ikipe iyo ari yo yose ikipe iraza ishobora kuyitsinda bibiri ikabyishyura ishobora kuyitsinda bitatu ikabyishyura so numva ko muri zino muri mu makipe yose yari asigayemo ane yari asigayemo cyane cyane numva ko izi kipe ebyiri nizo kipe numva ko zagakwiye ko ziri kuri finali ubu twabamenyesha rero ko urukino rwa nyuma rwo gusozera rino higanwa rya shane ryari rimaze indwi zibiri ribera i kigali mu rwanda ruzoba ku munsi w'imana isaa cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu rukazohuza repubulika na demokarasi ya kongo na mari desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aroyisi bigirimana asubira twibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru yadushikije aroyisi
Igihugu cy'u Rwanda kiragirizwa kugira uruhara mu ruhagarara ruri mu Burundi. Raporo y'abahinga b'ishiramwe mpuzamakungu bagenzura ibihano byafatiwe Kongo ivuga ko u Rwanda rutororokanya kandi rugaha imyemenyerezo ya gisirikare abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu ntumbero yo gukura perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku butegetsi muri Central Africa naho ishiramwe mpuzamakungu riratangaza ibirego bishasha byo gufata abagore ku nguvu byakozwe n'abasirikare ba ONU ba MINUSCA bagiye kugarukana amahoro muri Repubulika ya Centrafrica amakuru ku magara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS riragabisha ko atagihugu cyo kwakira amaraso atanzwe n'abantu baje bava mu bihugu birimo umugera wa Zika umugera utegwa n'imibu uwo mugera ugwiriye mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo cyane cyane mu gihugu cya Brazil kandi ubangamira abakenyezi bibungenze abaganga bakeka ko uwo mugera wa Zika woba hari icyo wonona mu bwonko bigatuma hari abana bavuka bafise imitwe mito perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yemeye gufashisha igihugu cya colombia amafaranga hamwe n'izindi mfashanyo aho ni mu gihe leta ya colombia iriko yitegura kurangiza ibiganiro n'aba- n'abayigwanya
nshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye turabashimiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.